Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo na Thomas Kamirindi
bakica abenegihugu mirongo ibiri n'abandi umucamake abenegihugu mw'iyi komini iwacu bafise ubwoba bwinshi kubera ko iryo sanganya ryaje rihiga abenegihugu ibyo bintu bimaze kuba nta mwenegihugu buri gihugu uwo ni umuyobozi wo muri zone nyamitanga komine buganda mu ntara ya kibitoke mu burundi ibyo kuba byabutswe byabutswe mugabo abasoda ba leta bari abagiye ko bari abaho baba baraciriye mugabo ntabo bigeze babona icyo tuca tugifata yuko cyoba ari gihuha uwo nawe ni umunyagihugu muri iyo zone nyamitanga muri komine buganda bo bavuga ku kibazo cy'umutekano muke muri komine buganda mu ntara ya kibitoke mu burundi turavuga no ku masezerano hagati y'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB na ekipe y'umupira w'amaguru ya Arsenal mu Bwongereza ku kibazo cy'umutekano muri zone Nyamitanga nkuko twari tubivuze mu kanya hamwe no ku rwego sense rujejwe gucungera ukugena itangazamakuru rikora mu Burundi umenyesha ko rurindiye intumwa z'iradiyo ijwi rya Amerika na BBC kugira rurabe ko rwotezura ku bihano rwafatiye amaradiyo mpuzamakungu yo kudasamiranira ku butaka bw'uburundi mu kiringo cy'amezi atandatu yamarayika duhere ku ngingo nkuru nkuru z'amakuru yo hirya no hino twabateguriye abamenyeshamakuru umunani bo muri koreya y'epfo bashitse muri koreya ya ruguru no musi wa gatatu nyuma y'uko bemerewe ku munota wa nyuma n'abategetsi ba koreya ya ruguru
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo uyu munsi yari muri komite ishinzwe ububanyi n'amahanga ya Congress inteko ishinga amategeko yavuze kuri Korea ya ruguru n'Uburusiya.
Unai Emery yagenywe icesu no musi wa gatatu kuba umumenyereza mukuru mushasha w'umugwi w'umupira w'amaguru Arsenal wo mu Bwongereza.
muri kameruni intambara irakaze imaze amezi atandatu hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba ziharanira ubwigenge bw'igice cy'igihugu kivuga icyongereza aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato imugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi abamenyeshamakuru umunani bo muri koreya y'epfo bashitse muri koreya ya ruguru no musi wa gatatu ivyo ni nyuma y'uko bemerewe ku munota wa nyuma n'abategetsi ba koreya ya ruguru kurorera isamburwa ry'ikibanza co kugeragerezamwo ibigwanisho ruhonyanganda ca koreya ya ruguru vyari bitegekanijwe ko abo bamenyeshamakuru bo muri koreya y'epfo bafatira hamwe ku munsi wa kabiri indege ivuye ku mugwa mukuru w'ubushinwa beijing bagana mu gisagara ca Wonsan muri Korea ya ruguru n'umugwi w'abamenyeshamakuru bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa n'Uburusiya. Nyamara abategetsi ba Korea y'Epfo bavuga ko abo bamenyeshamakuru batashoboye gufata iyo ndege inyuma y'uko abategetsi ba Korea ya ruguru banse kubemerera. Abo bamenyeshamakuru bo muri Korea y'Epfo bemerewe n'abategetsi ba Korea ya ruguru no musi wa gatatu abo bamenyesha amakuru rero ko ari umunani bagiye mu gisagara ca Wonsan n'indege y'igisirikare atahandi babanje guca abo bamenyesha amakuru bazomara amasaha cumi n'abiri bagenda n'itereni hamwe n'amasaha atari make bagenda na bus no ku maguru imbere y'uko bashikira ikibanza kigeragerezwamwo ibigwanisho ruhonyanganda ca Punggye-ri kiri mu ntara ya Kure irimwo imitumba
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo uyu munsi yitabye komite y'inteko ishinga amategeko ishinzwe ububanyi n'amahanga y'inteko ishinga amategeko rero Congress mu byo baganiriyeho harimo ibya Korea ruguru n'Uburusiya yavuze ko inama hagati ya Kim Jong Un umuyobozi w'ikirenga wa Korea ruguru na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ikiri kuri gahunda nk'uko biteganijwe ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi gutaha i Singapore nyuma ye gato perezida Trump yabwiye abanyamakuru ko azamenya neza mu cyumweru gitaha niba koko iyi nama izaba kuri iriya tariki y'ukwezi ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa gatandatu ejo perezida Trump yari yavuze yuko iyi nama rero hagati ye na Kim Jong Un ishobora kwigizwayo ku birebana n'uburusiya mike pompeo yavuze ko guverinoma ya perezida trump izafata ibyemezo nibiramuka bigaragaye ko uburusiya bwivanga mu matora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha muri amerika aya matora azavugurura intebe zose magana ane na mirongo itanu n'eshanu z'abagize umutwe w'abadepite wa congress na kimwe cya gatatu cy'intebe za sena inzego z'iperereza za amerika ziremeza ko uburusiya bwivanze mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu kandi ko burimo bugerageza nanone kwivanga mu matora ataha
Eh, tuze muri afurika aho muri zimbabwe robert mugabe yahoze ari perezida w'icyo gihugu yihojeje uno munsi ku wa gatatu inama nshingamateka yari yamuhamagaye kwisigura ku miliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari y'amafaranga yavuye mu igurishwa rya diyama inama nshingamateka yafashe ingingo yo kwigizayo oh, kumviriza kumwumviriza kuri iyo dosiye gushika ku munsi wa mbere umurwi w'inama nshingamateka ujejwe ubutare n'amasoko ntanganguvu ushaka kubaza mugabe ku majambo yatangaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho yavuze ko ababajwe n'uruhombo ku gihugu ciwe rw'imiliyaridi cumi na zitanu y'amadolari y'igurishwa rya diyama kubera ruswa yari yatumwe ko n'inama nshingamateka mu ndwi iheze kuyitaba uno munsi ku wa gatatu yamara ntiyaserutse umurwi w'inama nshingamateka ujejwe ubutare n'amasoko ntanganguvu wandikiye ikete mugabe rimusaba kuza kwitaba inama nshingamateka ku munsi wa mbere umukuru w'uwo mugwi temba mliswa avuga ko badashaka kumumaramaza atangaza ko babona ko azoba yaronse umwanya uhagije wo kwitegura imara yatangaje ko inama nshingamateka ifise ububasha bwo kumutegeka kurenguka imbere yayo muri cameroon intambara iragenda irushaho gukara hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba ziharanira ubwigenge bw'igice cy'igihugu kivuga icyongereza iyi ntambara imaze amezi atandatu yahitanye abasirikari amagana ku mpande zombi abandi benshi nabo barakomeretse imidugudu irenga mirongo irindwi yarasenyutse abaturage bagera ku biri magana abiri barishwe abandi amagana ntawe uzi irengero ryabo abavuye mu byabo ariko bakiri imbere mu gihugu muri cameroon n'ibihumbi naho abandi byibura ibihumbi makumyabiri bahungiye muri nigeria uwari wariyise perezida wa leta ivuga icyongereza yambazonia julius ayuktabe ari kumwe n'abayoboke be mirongo ine na barindwi bafatiwe muri nigeria mu kwezi kwa mbere gushize bahise boherezwa muri cameroon ariko kuva icyo gihe ntawe urabaca iryera nk'uko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika yawunde muki edwin kinzeka abitangaza aba rero batawe muri yombi ari abayobozi buriya mutwe guharanira leta bise ambazonia, ambazonia ariko ntibyahagaritse intambara
ku bakunzi b'umupira w'amaguru unayi emery yagenywe icyesi n'umunsi wa gatatu kuba umumenyereza mukuru umushasha w'umugwi w'umupira w'amaguru arsenal wo mu bwongereza emery afite imyaka mirongo ine n'itandatu muri iki gihe yahora ari umumenyereza mukuru w'umugwi w'umupira w'amaguru paris saint germain wo mu gihugu cy'ubufaransa yafashije uyu mugwi gutsindira igikombe cya shampiyona y'ubufaransa y'uyu mwaka emery asubiriye mu bufaransa arsene wenger yahora ariwe mumenyereza mukuru w'umugwi Arsenal Arsenal yahagaritse kumenyereza umugwi Murantunga Wenger yahagaritse kumenyereza umugwi Arsenal inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'ibiri yari amaze ayoboye uwo mugwi inyuma y'uko agenywe mu mabanga mashasha yo kuba umumenyereza mukuru wa Arsenal Emery yatangaje ko ashimishijwe no kuba ahawe amabanga yo gutangura ikiringo gishasha mu mateka y'umugwi Arsenal Unai Emery ni umumenyereza mukuru agira kabiri w'umurwi Arsenal avuye hanze y'Ubwongereza inyuma ya Arsene Wenger imbere y'uko aja kumenyereza umugwi Paris Saint-Germain Emery yaramenyereje kandi imigwi Seville Almeria na Valencia yo mu gihugu cya Espagne radiyo ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc
amakuru yo mu biyaga bigari tuyajye tuyahere mu rwanda aho urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere rdb mu magambo ahinyo y'icyongereza uyu munsi rwasinyanye amasezerano n'ikipe y'umupira w'amaguru ya arsenal yo mu bwongereza amasezerano azamara imyaka itatu agamije kwamamaza urwego rw'ubukerarugendo mu rwanda umunyamakuru wacu asumta kaboyi araduye inkuru
ikipe ya arisenali yo mu gihugu cy'ubwongereza yatangaje ko muri aya masezerano y'imyaka itatu u rwanda rubaye umufatanyabikorwa wa mbere igize izajya yambara ku maboko amagambo visit rwanda aya magambo azajya agaragara ku kuboko kw'ibumoso guhera mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka iyi nkuru yatangiye kumenyekana mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu aho abantu banyuranye bagiye batanga ibitekerezo kuri iki gikorwa hari bamwe bibazaga impamvu u rwanda nk'igihugu rwahisemo ikipe iri mu bihe byayo bibi abandi bakagaragaza ko ari intambwe ikomeye ko n'ubwiye iyi kipe idahagaze neza ariko ifite abafana benshi mu gihugu cy'u rwanda ndetse no muri afurika muri rusange abandi bakerekana ko amafaranga yatanzwe muri uku kwamamaza bigoranye kuzayagaruza mu bukerarugendo ijwi rya amerika ariko ryegereye bwana sani ntayombya umukozi muri rdb ushinzwe kumenyekanisha amakuru asobanura byinshi kuri aya masezerano uyu mukozi yavuze ko u rwanda rwishimiye cyane ubu bufatanye n'ikipe ya arisenali avuga ko ubufatanye buzatuma u rwanda rumenyekana ku isi hose ntayombya yasobanura ibiganiro cy'u rwanda ruzungukira muri ubu bufatanye arsenal's shot the one that they wear every day
imyambaro ya arisenali izajya irebwa n'abantu miliyoni mirongo itatu n'eshanu buri munsi ibaze rero icyo ibi bintu bisobanuye kuri twe nibabona ikirango sura u rwanda abantu bazatangira kwibaza uko iki gihugu kimeze bibaza impamvu u rwanda rubasaba kurusura nibatangira gushakashaka bazabona ko u rwanda ari igihugu gicumbikiye ingagi zitaboneka henshi bazabona ko iki gihugu gifite bwa bwoko butanu bw'inyamaswa zishakishwa n'abakerarugendo bazasanga rufite inkura rufite inguge bazasanga rufite inkengero z'ikivu zibereye ijisho bazasanga kandi iki gihugu gifite ubuzima bwiza mu mujyi wa kigali bazabona ko u rwanda ari igihugu kiri mu bihugu bitanu bitera imbere cyane bazabona ko ubukungu bwacu bukura ku rugero rwa karindwi n'ibice bitanu ku ijana bazanabona ko u rwanda ari kimwe mu bihugu bitekanye ku isi ibi ni ibintu dufite kandi twifuza ku isi imenya uyu muyobozi avuga ko uretse ubukerarugendo n'ishoramari hari n'iterambere ry'umupira w'amaguru yavuze ko binyuze muri ubu bufatanye arisenali izohereza abatoza bigisha abana b'abanyarwanda ndetse banahugure n'abatoza b'abanyarwanda iyi kipe iri mu zifite abafana benshi ku isi ni imwe mu zikunzwe mu rwanda ikaba ari nayo ifanwa na perezida paul kagame gusa ngo izi mpamvu si zo zashingiweho ngo iyi kipe ari itoranwa gukorana n'u rwanda iteganya ko visit rwanda izajya itakwa ku byapa by'inzu imbere ku kibuga cya arisenali ku minsi y'imikino ku byapa bigaragara inyuma y'aho batangira ibiganiro n'abanyamakuru no mu bindi bikorwa by'imenyekanisha bikorwa na arisenali urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere rutangaza ko umwaka ushize u rwanda rwagize abashyitsi bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu barimo ibihumbi mirongo icyenda na bine basuye parike eshatu z'igihugu zirimo iya nyungwe iy'akagera na parike y'igihugu y'ibirunga ubukerarugendo kandi bumaze guhanga imirimo ibihumbi mirongo icyenda bukaba ari imwe mu nzira zikomeye u rwanda rukuramo amadovize nk'uko bitangazwa n'uru rwego asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali asumuta urakoze noneho duhamagare eric bagira ubusa atubwire iyi nkuru ya amnesty international ni umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu isaba abo isaba ko irasaba rero u rwanda ko abo mu muryango wa rwigara uhabwa ubutabera buboneye eric ihereye ku itangira ry'urubanza mu mizi rw'uwashakaga kwiyamamariza ku mwanya wa perezida wa repubulika diane rwigara na nyina derine rwigara i kigali kuri uyu wa kabiri umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu amnesty international urahamagarira abategetsi b'u rwanda kwizeza ko bazagira urubanza ruboneye kandi ntibazazire ko bemerewe ubwisanzure ku gutanga ibitekerezo usomye iri tangazo ry'uyu muryango ryibanze cyane ku bikorwa byagiye biba ku muryango wa sinaporo rwigara n'amatariki byabayeho uyu muryango uravuga ko diane na adeline rwigara ndetse n'abandi bane badahari bakurikiranyweho ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda uravuga ko diane rwigara we anakurikiranyweho icyaha cyo gukora cyangwa gukoresha impapuro mpimbano naho adeline rwigara akagira icyaha cy'inyongera cy'ivangura n'amacakubiri uravuga ko iburanisha ritaha ryimuriwe ku itariki ya makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa karindwi bibiri na cumi n'umunani kugira ngo ryemerere ubushinjacyaha mu gutumiza tabitagwiza saverine mukangarambe edimo mushayija na Jean Paul turayishimiye baba mu mahanga uyu muryango ufite icyicaro i London mu Bwongereza uravuga ko Diane Rwigara yashakaga guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa munani bibiri na cumi na karindwi ariko ko kubera ngo habayeho ubukangurambaga bugaragara bwo guhindanya isura ye no gutera ubwoba bari bamuhagarariye kandidatire ye ngo ntiyemewe na komisiyo y'amatora ku itariki ya zirindwi z'ukwezi kwa karindwi bibiri na cumi na karindwi Amnesty International iravuga ko yarezwe gutanga imikono y'imicurano ku gipolisi cyahasi ibibazo Diane Rwigara n'abavandimwe b'iwabo mu rugo i Kigali ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa munani bibiri na cumi na karindwi kirangije kibategeka kutava iwabo mu nzu uyu muryango uravuga ko mu byumweru byinshi umuryango wa Rwigara wabazwaga n'igipolisi kandi n'ingendo zabo zigenzurwa ku itariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa cyenda Amnesty iravuga ko igipolisi cyataye muri yombi Diane Rwigara na Derine Rwigara na murumuna wa Diane ariwe Anne Rwigara igihe Anne Rwigara yarekurwaga ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi ngo ibyo yaregwaga byakuweho Diane na Adeline Rwigara baguma bafunzwe by'agateganyo ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda Diane Rwigara aregwa bishingira ku bitekerezo yatanze mu biganiro n'itangazamakuru birimo icy'umunsi yatangizagaho ku mugaragaro People Salvation Movement yise itabaza ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa karindwi bibiri na cumi na karindwi itsinda rye rishya y'isi ry'impirimbanyi nk'uko Amnesty International bivuga ibitekerezo bye byanengaga ishyaka riri ku butegetsi byamagana ibibazo by'akarengane n'ibibazo bishingiye ku bukungu mu rubanza ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo umushinjacyaha ngo yavuze ko amagambo Diane Rwigara yakoresheje mu by'ukuri agaragaza ko yari agamije kwanduza isura y'igihugu n'ubuyobozi akoresheje ibinyoma ukurikije uko amategeko agenga amatora mu Rwanda bigena abantu ku giti cyabo bashaka kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu nk'abakandida bigenga basabwa imikono ibashyigikira byibura magana atandatu y'abemerewe gutora barimo cumi na babiri bagombye guturuka muri buri turere Amnesty ikavuga ko komisiyo y'igihugu y'amatora yanze kandidatire ya Diane Rwigara inamurega gutanga imikono y'imicurano mu rubanza rw'ifungwa n'ifungurwa ryo ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi na karindwi umushinjacyaha ngo yabwiye urukiko ko yari afite abatangabuhamya mirongo irindwi bagombye gutanga ubuhamya ko imikono yabo yahimbwe kandi ko imwe muri iyo mikono yari iy'abantu bapfuye Diane Rwigara ahakana ibirego byose birimo ibyo guhimba imikono nk'uko bigaragara muri iri tangazo rya Amnesty Adeline Rwigara aregwa guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda nicyo kimwe na murumuna we Tabita Gwiza Saverine Mukangarambe Edmond Mushayija na Jean Paul Turayishimiye Adeline Rwigara kandi arerwa ivangura no gukurura amacakubiri ngo n'ibyaha bishingiye ku butumwa bw'amajwi yo kuri WhatsApp yahanwahanwaga hagati ya Adeline n'abandi bantu bane bareganwa baba mu mahanga ngo bumwe muri ubwo butumwa bwashyizwe mu bitangazamakuru mu kwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi bwanengaga cyane leta y'u Rwanda Amnesty International ntiyizeye neza niba ubwo butumwa bwarakwirakwijwe mu ruhame na Adeline Rwigara cyangwa se niba byarakozwe n'abandi bane bareganwa nk'ibisanzwe ngo ijambo ritagiye mu ruhame ntiryagombye guhanirwa ku bwa Amnesty International u Rwanda rwashyizeho amategeko ahana ingengabitekerezo ya jenoside n'ahana amacakubiri n'ivangura kugira ngo rukumire amagambo ashobora kubiba urwango nyamara uko ayo magambo ahabwa ibisobanuro mu mategeko ngo akoreshwa nabi mu kubangamira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo no guhana abanenga guverinoma nko ku rubanza rwa Victoire Ingabire perezida w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ritarandikwa FD nawe ngo yahamijwe ibyaha nk'ibyo n'urukiko rw'ikirenga mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ivuga ko urukiko nyafurika the african court on human and peoples rights rwanzuye ko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ibyaha byahamijwe victoire ingabire bibangamira ubwisanzure bwo kugaragaza icyo umuntu atekereza ruvuga ko guverinoma yagombye kwemera abayinenga mu bitekerezo ibyo ari byo byose yaba agaragaza Amnesty International iragira inama abategetsi b'u Rwanda kwizeza ko ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu Rwanda bwemerewe abantu bose iri tangazo ryayo risoza isa n'igaruka ku kahise Amnesty International iravuga ko Diane Rwigara mukobwa wa Adeline Rwigara na Sinaporo Rwigara wari umunyemari ukomeye kandi w'ingirakamaro wateye inkunga ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi mu myaka ya za mirongo cyenda yapfuye aguye mu mpanuka y'imodoka mu kwa kabiri bibiri na cumi na gatanu umuryango n'abandi bemeza ko byari byateguwe ivuga ko mu mezi ya mbere yo gutangaza kandidatire ye ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi na karindwi Diane Rwigara ataryaga umunwa mu kuvuga ibibazo by'ubukene akarengane umutekano muke no kutagira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo nyuma y'iminsi mike amaze kugaragaza ko aziyamamaza amafoto yagaragaza ubwambure ngo yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ngo ni mu byo bamwe bagereranije nko gushaka guhindanya isura ye Diane Rwigara ngo yavuze ko ayo mafoto atari ay'umwimerere yakorewe ikizwi nka Photoshop
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda eric urakoze inshuti z'ijwi ry'amerika rero twagerageje kuvugana na minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnston businge twagerageje rwose inshuro nyinshi ariko ntabwo turabishobora kumubona ibyo ari byose tubemerere yuko dukomeza kumuhamagara hagati aho perezida w'u rwanda paul kagame ari mu ruzinduko mu bufaransa uyu munsi yasangiye na mugenzi we emmanuel macron hanyuma baranaganira nyuma baza no kugirana n'abanyamakuru ikiganiro bombi bari kumwe mu byo bavuzeho harimo umuryango wa francophonie w'ibihugu bivuga igifaransa ku isi edi rwema turi kumwe ngo hano wiriwe neza wiriwe neza niko thomas bavuze iki kuri uyu muryango Ah, icy'ingenzi bavuze ngira ngo uribuka mu cyumweru kimwe cyangwa se bibiri bishize ikinyamakuru jeune afrique cyari cyanditse kivuga ko ah, minisitiri w'u- w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda louise mushikiwabo aziyamamariza kuyobora umuryango ashobora ye ashobora Kuziyamamariza.
kuziyamamariza umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa icyo gihe twagerageje no kuvugana na bamwe mu baminisitiri mu rwanda batubwira ko ntacyo babivugaho ariko uyu munsi i Paris umunyamakuru yabibajije abaperezida bombi perezida paul kagame w'u rwanda avuga ko u rwanda yongera ku- yibutsa abantu ko u rwanda ari igihugu kivuga igifaransa kandi kiteguye gutanga umusanzu mu gutanga abayobozi bashobora kuyobora iryo shyirahamwe amaze kuvuga perezida w'ubufaransa ah, ariwe emmanuel macron avuga ko afurika ari inkingi ya mwamba y'umuryango wa francophonie avuga ko nta gisebo nta kintu gitangaje kuba uwo muryango wayoborwa n'umunyafurika ndetse n'umugore avuga ko minisitiri louise mushikiwabo ari umugore w'umunyabwenge ufite ubushobozi uzi igifaransa kandi ko we n'igihugu cye bazamushyigikira ariko rero hagati aho ngaho uyu muryango ufite undi muyobozi w'umudamu wayoboye canada ariko rero icyo gihe bam- bamutora muri senegal mu nama y'abakuru b'ibihugu iherutse icyo gihe louise mushikiwabo ndetse n'abandi batari bakeya barimo na perezida Macky Sall na, wa, wa senegal na, na perezida hollande w'ubufaransa ba- banenze afurika cyane ko idashobora kwishyira hamwe ngo Icyo gi- yemeze umukandida umwe icyo gihe ngira ngo ikibazo cyabaye ahanini ku wahoze ayobora igihugu cy'u Burundi Pierre Buyoya kuko yari umukandida ah, abantu benshi bafataga nk'umukandida wa Afurika ariko abanyafurika ntibaza kumwumvikanaho bose icyarimwe icyo gihe nibwo ah, Michael Jean wabaye guverineri generali w'igihugu cya Canada ya, icyo gihe yatsindaga ndetse amakuru avugwa ubu ngubu ni uko ngo hashobora kuba hatarimo ubwumvikane hagati y'ubuyobozi bw'Ubufaransa n'uyu muyobozi uyobora iryo shyirahamwe muri iyi minsi ko ariyo mpamvu wenda Ubufaransa bwafashe icyemezo cyo gushyigikira undi mukandida ubwo rero ubufaransa bufashe icyo cyemezo perezida macron yabi- yabitangaje yabitangaje bivuze yuko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda louise mushikiwabo afite amahirwe menshi yo gutorwa noneho cyane cyane ko eh, na perezida w'u rwanda ari perezida w'umuryango w'afurika bivuze yuko n'ibihugu bya afurika bivuga igifaransa bishobora kumwemerera amajwi Uh, ukurikije n'uko u rwanda rumaze iminsi rutsura umubano n'ibihugu bi- byinshi cyane byo mu burengerazuba bwa afurika cyane cyane ibihugu bivuga igifaransa aho rwatangije ingendo za- ziriya kompanyi y'u rwanda y- y'indege birashoboka ko afite amahirwe menshi cyane kuzatsindira uyu mwanya mu kwa cumi k'uyu mwaka tumwifurije amahirwe ibyo bwema urakoze
banywanyi namwe bakunze ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo ku mugoroba aho muri hose mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na gatanu mu ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi urwego sense rujejwe gucungera ubwene itangazamakuru rikora mu gihugu cy'u burundi rumenyesha ko rurindiye intumwa z'iradiyo ijwi ry'amerika na bbc kugira rurabe ko rwotezura ku bihano rwafatiye ayo maradiyo mpuzamakungu yo kudasamiranira ku butaka bw'u burundi mu kiringo cy'amezi atandatu karenga ramazani mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu yibukije ko abamenyeshamakuru b'ayo maradiyo babandanya barangura akazi kabo mugenzi wacu Raymond Zimana niyo nkuru yakurikiranye
Karenga Ramadhan arongoye CNC yemeje ko indongozi z'amaradiyo mpuzamakungu ijwi rya Amerika na radiyo BBC bandikiye urwo rwego aho mbere bemeye amwe mu makosa zagirijwe ariko batubamenyesha ko bagiye kurungika intumwa kugira zize ziganire n'abajeje gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu gihugu cy'u Burundi uyo arongoye sense yemeje ko ingingo yo gutezurira ibihano byafashwe izomenyekana inyuma y'umubonano w'izo ntumwa z'ayo maradiyo ku bijyanye na Voix d'Amerique natwandikiye ku igenekerezo rya cumi n'umunani ukwezi kwa rusama bemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa hagati y'impande zibiri kuko nta bindi vyemezo byinshi baba bafise bakifuza nabo nyene kuzomanuka i Burundi nabo nyene turabashimiye kubera ko batwandikiye tuvuze yuko kandi turindiye izo ntumwa nizashika i Burundi tuce turaba ukuntu izo ngingo nazo nyene tuzitezura ariko tumaze kumvikana tukicarana eka no kuri radio BBC y'abongereza naho yemeza ko bemeye amakosa niyo radio ntiyatezuriwe Ramadan Karenga yemeje ko hariho ivyo biyemeje bitarashirwa mu ngiro kandi nayo nyene yemeye kurungika intumwa kugira zivugane n'ubwo gwego kuri ico kibazo ngo kuri BBC yuko amakosa twabagirije ari nyayo cyane cyane ku bijanye n'ikiganiro tumutumire yuko kitakurikije amategeko ngenderwako y'umwuga na cyane cyane amategeko agenga iyo radiyo bakaba baraniyemeje ko bazofata ingingo zihashe ko bagize uruhara muri icyo kiganiro bakananemera kuzotanga umwanya kuri leta y'u Burundi yo yari yituye CNC ku biganiro byaciye kuri iyo radiyo yuko nabo nyine bohabwa uwo mwanya ngo bisigure ku birego byose byari byatanzwe byacishije kuri iyo radiyo ku bijyanye n'akazi k'abamenyeshamakuru b'ayo maradiyo babandanya babuzwa gukora akazi kabo na bamwe mu bajejwe inzego cyangwa intwaro mu gihugu umukuru w'urwego rujeje gucungera ibimenyeshamakuru yibukije ko abo bamenyeshamakuru bafite uburenganzira bwo kurondera amakuru twarasohoye itangazo icese rivuga yuko twahagaritse umuhora wakoreshwa na voix d'amerique kuri bande fm kuko ni imari y'igihugu cy'u Burundi ntitwabujije umunyamakuru gukora ku rubuga mu gihe sense itaramuhagarika kubandanya arangura imirimo yiwe ariko rero namwe mubandanye musigurira abantu si umuntu wese aba azi amategeko abagenga si umuntu wese aba yasoma iryo tangazo rya cn tuca dutera akamu abarongoye inzego zitandukanye bamenye yuko kuja kurondera amakuru aho ariyo hose ni uburenganzira bw'umunyamakuru mu gihe yemewe azwi n'amategeko benshi ni ukutatahura amategeko urwego sense rwatezuriye ibihano ikinyamakuru roro nuvo cyari cyafatiwe ramadani karenga akaba yamenyesheje byavuye mu biganiro bagiriraniye n'abarongoye icyo kinyamakuru ca leta mbere sense ikaba yemereye icyo kinyamakuru gucisha amatangazo y'ibihayanishwa yanditswe mu giswahili n'icongereza muri icyo kinyamakuru kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi kwa gatanu indimi zari zatumye icyo kinyamakuru gihano urwego senese rwafatiye ibihano iradiyo y'ijwi ya amerika hamwe na radiyo bbc ryo kutavugira ku gataka k'u burundi mu kiringo cy'amezi atandatu mu kuzaka imirongo ya fm kuva ku wa ndwi ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani i bujumbura remunzimana ijwi rya amerika
mbere gusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije mu biganiro byo kuri iyi saha abamenyesha amakuru umunani bo muri korea y'epfo bashitse muri korea ya ruguru no muswa wa gatatu ivyo ni nyuma y'uko bemerewe ku munota wa nyuma n'abategetsi ba korea ya ruguru kurorera isamburwa ry'ikibanza cyo kugeragerezamwo ibigwanisho ruhunyanganda ca korea ya ruguru inama hagati y'umuyobozi w'ikirenga wa korea ruguru kim jong un na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump ishobora kuzaba ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi gutaha ariko perezida trump yabwiye abanyamakuru ko azamenya neza mu cyumweru gitaha niba koko izaba kuri iyo tariki ejo yari yavuze yuko ishobora kwigizwayo robert mugabe yahoze ari perezida wa zimbabwe yihojeje uno munsi wa gatatu inama nshingamateka yari yamuhamagaye kwisigura ku miliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari y'amafaranga yavuye mu igurishwa rya diyama inama nshingamateka yafashe ingingo yo kwigizayo ukumwumviriza kuri iyo dosiye gushika ku munsi wa mbere muri cameroon intambara imaze amezi atandatu hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba ziharanira ubwigenge bw'igice cy'igihugu kivuga icyongereza iyo ntambara rero imaze amezi atandatu imaze guhitana abasirikari amagana ku mpande zombi imidugudu irenga mirongo irindwi yarasenyutse abaturage bagera kuri magana abiri barishwe abandi barahunze ibihumbi n'ibihumbi muri bo harimo ibihumbi makumyabiri bahungiye muri nigeria naho ku bakunzi b'umupira w'amaguru Unai Emery yagenywe Chelsea no musi kuwa gatatu kuba umumenyereza mukuru w'umushasha w'umugwi w'umupira w'amaguru Arsenal wo mu Bwongereza mwinshuti rero mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye aha tuboneyeho akaryo ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fazil gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri iyi saa kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo na thomas kamirindi umugoroba mwiza murakarama